si mwiza
dusangire ijambo dusangira ijambo dusangire ijambo
mu biganiro byacu mu minsi mike ishize twagarutse cyane ku bijyanye na politiki n'abanyapolitiki abategetsi abayobozi n'abatavuga rumwe nabo ibi byose ariko bihinduka umunsi ku wundi yaba ari politiki mu gihugu runaka yaba ari abanyapolitiki ndetse n'inzego z'ubuyobozi birahinduka leta yo ihoraho ni kimwe n'umutungo kamere umutungo uri mu butaka mu gihugu runaka ibijyanye n'ubutare n'agataka ni umutungo ntagereranywa buri gihugu gifite kandi akenshi abantu benshi badaha agaciro mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka cyane ku bijyanye n'uwo mutungo uri munsi y'ubutaka ni ikiganiro kigaruka cyane ku butare n'agataka mu burundi turaha ijambo mugenzi wacu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu burundi eloge wirikaneza kaze mu kiganiro dusangira ijambo tubaganirira ku gihugu cy'igihugu kijejwe ubutare n'agataka mu burundi arico bm mu kiringo c'umwaka umwe kimaze gishyizweho ico kigo kimaze kuzana impinduka zitari nke nk'urugero cinjiza ubu amatoni mirongo munani mu kwezi mu gihe muri ico kiringo nyene umwimbu utarenga ibiro amajana ane ku butare bita twate mu gifaransa aribwo casterite cota na oframite jean claude nduwayo umuyobozi mukuru wa obm yemeza ko kurwanya ubusuma n'ibihano bihanitse ku banyubuza ubutare biri mu vyatumye umwimbu uba mwinshi cane umuyobozi mukuru wa obm atangura atubwira uko yishimiye urugero inzego zose zishitse ko mu gukorera hamwe zigwanya urudandazwa rwa magendu rw'ubutare n'agataka mu bijyanye n'igisata cy'ubutare n'agataka akarusho ni kanini cyane nubamenyesha yuko turavye ubusuma bwahora buba muri kino gisata ubu bwaragabanutse ku rugero rushimishije icya kabiri ni uko ku bijyanye n'agataka ni ukuvuga amabuye urucekeri gufyatura amatafari vyahora bikorwa hatisunzwe amategeko leta nyene n'agataka atana kimwe ihakuye ariko ubu mu gihugu cose barazi yuko umuntu kugira afyatura amatafari acukure amabuye acukure umusenyi ateza kugira ico atanze kugira ngo asahirize leta aho rero harava uburyo butari buke mu gisata c'ubutare hariho abashora mu kinyegero ubutare hanze batari bake ariko ubu twovuga ko bisa n'ivyaheze kuko abenegihugu abajejwe intwaro abajejwe umutekano abajejwe ubutungane bose baramaze gufata iya mbere mu kurwanya bene izo forode mwe n'ubwo bunyonyetsi ndetse akarero nubaha nko mu gice cya mbere cy'uyu mwaka byari bimaze kugaragara yuko inzahabu zigira kabiri mu bintu byinjiza amahera y'agaciro mu gihugu ni inyuma y'akawa inzahabu nico kintu kizana amahera menshi igihugu cy'uburundi gishora hanze ariko ivyo ntivyari bwigere biba ndetse ntibwanaharugwa no ku bundi butare turabona yuko ubutare busigaye bushorwa hanze ari bwinshi ugereranije n'iminsi iheze nk'ubu twaramaze kurenza kure n'iyo amahera igisata cy'ubutare cyahora cinjiza mu mwaka wose ni ukuvuga ko iki kigo icyo cyazanye none ni ikihe kugira ngo mushobore gushyira kuri iyo ntumbero cyangwa mushobore kwinjiza ibyo byose ko inzego zari zihasanzwe mu gihugu abatorokanye ubutare bari bahari bukimbuga hahandi igipolisi cyari kihasanzwe none n'ikihe kintu mwebwe novuga ntimwazanye nk'akabirya ikintu cyose kiva ku ntumbero n'ihangiro ego ibyo bikorwa byarakorwa mugabo ugasanga bikorwa n'inzego za leta washaka ariko inzego za leta zidafise uburyo buhagije ugasanga bakorera ngaho i bujumbura badafise ababaserukira hagati mu gihugu bashobora kubakurikirana mu bikorwa byabo vya misi yose ko ico gihe umuntu yaba akeneye kugira fraude yarabona ati ba bandi baduze amaze kubona ko baduze agaca ahagarika haheze iminsi mikeya bakabona ko bamanutse bagaca basubira ariko ubu ikigo OBM kimaze kujaho hakabaho kwigisha no kuja inama n'abajejwe intwaro ubutungane kwivuna abansi umutekano twaragiye hamwe turaraba icyo umuntu wese yokora kugira ngo ubwo bunyonyezi bujyanye no gushora hanze itunga ry'igihugu bidaciye mu mategeko ukuntu bwohera ukuntu abo bantu bimba badasabye impusha uko byohera mu nyuma y'aho duca turungika abantu baza gukorera mu gihugu hagati ubu mu gihugu cy'uburundi turafise ahantu hatanu ibigo bitanu bito bito biduserukira ahantu mvuga nko mu mu gice cy'uburaruko hariho ingozi abari ingozi rero baca baraba intara za ngozi kayanza muyinga na kirundo hakabaho hagati mu gihugu aho bari gitega mugabo bagaca baraba intara zose zo hagati mu gihugu ni ukuvuga gitega muramvya mwaro na karusi hagaca haba mu bumanuko aho bari makamba ariko bagaca baraba intara ya makamba ya rutana ya rumonge na bururi haca habaho mu burengero bari abaraba akarere ko mu burengero bari ngaho i bujumbura bagaca baraba igisagara ca bujumbura bujumbura intara ya bubanza eh, n'intara ya cibitoki hagaca bara akarere ko mu buseruko aho abakaraba bari mu ntara ya ruyigi bagaca baraba rero intara ya ruyigi n'intara ya cankuzo abo rero baradufasha cyane kuko bama bari ku mirimo iminsi yose bakama bari mu burere bwose akarere bajejwe bama bariko barakagendura umuntu ntibikunda ko yinyegeza kuko umwanya n'umwanya baba bahagararanye ego muri iki gisata turumva ko mumaze kwinjiza amafaranga yinjiye mu giga cya leta mukongera mukagwanya urudandazwa rwa magendu ariko kandi muri iki gikorwa cy'ubutare n'agataka hari abagira bati uburundi bushobora kuba bufise no bimwe bita amasite ahantu ho kwimbura ubutare n'agataka mugabo hatagiriwe ivyigwa mbega navyo mwoba mumaze kuvyiyumvira ko kugira ngo uburundi bushobore eh, novuga nti kubyaza umusaruro ubwo butare butaraboneka Eh, kuvuga yuko hagiriwe ivyigwa nivyo ahenshi himbwa nta vyigwa biba vyarabaye ni naco gituma tuvuga ko ari ukwimba hakoreshejwe uburyo bubayabaye ico mu gifaransa bita exploitation artisanale aho bis- basaba yuko baba hamaze kuba ivyigwa n'ahantu bakoresha uburyo buhanitse uburyo buteye imbere ego mu bindi bihugu nka za mali n'ahandi naho habera kwimba ubutare hakoreshejwe uburyo bubayabaye haba harabaye ivyigwa muga mu gihugu cacu si itegeko Nta- si itegeko ngo habe harabaye ivyigwa ari naco gituma ni ingorane mugabo bisaba uburyo kugira ngo dushobore kuvuga yuko hose bubanza hakaba ivyigwa mugabo ntitwovuga yuko bituma abenegihugu bimba bakora ako kazi bataronka ubutare kuko ahanini hari naho usanga haramaze kuba ivyi- harabereye ivyigwa naho ariko harabera ivyigwa abenegihugu bararekuriwe kuhimba ariko bakabanza kuvugana n'uwo muntu ariko arahagirira ivyigwa habanje kuba ivyigwa vyofasha mugabo ntivyofasha ikintu kinini cane na cane cane yuko itegeko rivuga yuko uwimba adakoresheje uburyo buhanitse akoresheje uburyo bubayabaye naho amanuka mu kuzimu kirazira ko arenza imetero mirongo itatu hanyuma ku bijyanye n'ibihano mwotubwira abantu bivanye n'ingene bafatanywe eh, ubutare bwa magendu canke bariko bimba mu buryo budakurikije amategeko mwotubwira ibihano mu buryo kanuni ingene bitekanijwe ego mu mu gisata kijanye n'ubutare n'agataka ibihano ntimubeshe ni ibihano bihanitse cyane kandi aha ico twomenyesha abatwumviriza nuko yaba uriko arimba amatafari yaba ariko arimba ikariyeri canke amabuye yaba ari uriko arimba inzahabu canke korota ndetse ubutare bwose ikintu cose kiva mu kuzimu kijanye n'ubutare n'agataka ibihano ni bimwe nubara ndetse hariho ibihano ubwa mbere biri mu gitabo mpanavyaha ivyo bitabo ivyo bihano navyo nyene birakurikizwa iruhande y'ivyo hariho umunyororo uva ku myaka cumi gushika ku myaka mirongo ibiri n'ihadabu riva ku mafaranga y'amarundi imiliyoni amajana abiri gushika ku miliyoni amajana atatu ku muntu wese anyegeje n'ibigirankana ubutare bushasha yubuye haratekanijwe umunyororo w'imyaka iva kuri itanu gushika ku icumi n'ihadabu riva ku mafaranga y'amarundi imiliyoni mirongo itanu gushika ku miliyoni ijana canke ndetse akaronka igihano kimwe muri ivyo ku muntu wese akora ibikorwa vyo gutata vyo kugira ubushakasha- sha- ubushakashatsi ugucukura ubutare amakariyere canke ibikorwa vyo kwimba mu ntumbero yo kugira ubushakashatsi harategekanijwe umunyororo w'imyaka itanu gushika ku myaka cumi n'ihadabu riva ku mafaranga y'amarundi imiliyoni cumi gushika ku miliyoni mirongo ibiri umuntu wese ahinduye inzandiko inzandiko zijanye no gutanga impusha ugasanga ariko atanga ariko akoresha impapuro za magendo canke ugasanga yahinduye amatariki uwo ahanishwa ico gihano muri rusangi ibihano bijanye n'ubutare n'agataka ugize fraude muri ivyo bintu ni ibihano bihanitse cyane nta gihano uzosanga kiri munsi y'umunyoro w'imyaka itanu ndetse n'amande menshi muti birahanitse ivyo bihano ntitwovuga ko bihanitse ego ntivyoroshe kandi kuvuga ko bihanitse kuko ubusuma bwari bwabaye ndansi kandi vyarafashije cane kuko twama dusanga abarundi bamaze kwibagira igihugu cyabo bakaza guteza imbere ibihugu bindi aho batari bakigera umutwe ugasanga umunyamahanga aje kwimba ubutari mu gihugu ca- mu burundi akoresheje uburyo bubayabaye kandi kizira mu bisanzwe umunyamahanga kugira yimbe mu gihugu c'uburundi ategezwa kuba aje gukoresha uburyo buhanitse ivyo gukoresha uburyo bubayabaye nibwo aba- nivyo- nivyo abarundi mu minsi yeze muribuka ko twagiye tubona n'abanyarwanda baza iruhande yo kwimba bakishikira mu gihugu baje kwiba ubutare ntibarinde n'abarundi babushobora bo bene bwo mugabo bakaza bakishikira ibi bihano rero aho bamaze kubona yuko bihanitse kandi bakabona yuko bitanguye kuja mu ngiro aha mbere turashimira abajejwe ubutungane kuko basigaye bakurikiza ama- barakurikiza amategeko uko ari byaratumye abantu bose bagira bi- bifuza kugira fraude agatima kijura baraheba ikindi ndetse n'abandi wabona yuko bitwaza ngo ni naka yadutumye naka yadutumye kuko ivyo vyarabayeho ari navyo vyatuma kenshi haba ukunyuruza kwimba bidaciye mu mategeko ubutare wasanga abantu bariko baritwaza abategetsi kanaka ariko nyanicubahiro umukuru w'igihugu yarakoresheje amanama atari make ndetse n'ubu akibandanya aho agiye aragerageza gusigura akerekana yuko ata muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko ivyo bikaba vyaciye bituma abajejwe intwaro guhera hasi ndetse umuntu wese mucajejwe akabona yuko akwiye gucungera inyungu z'igihugu ariko muri ibijyanye no gucu- no gucukura ubutare nyine hari abantu bagira bati twebwe ntidushobora kubaho ngira ngo turonswa amafaranga make yo kugurisha turavye ntidushobora kubaho tutajya mu bihugu bibanyi aho baduha amafaranga menshi ikijyanye n'igiciro by'ukuri abantu bakunze kwitwaza mubona ari ibyo ubwa mbere hoho imbere y'uko novuga igiciro igitabo cy'amategeko kiravuga yuko uwo muntu akora akazi nk'ako ahanishwa umunyororo uri hagati y'umwaka umwe n'umunyororo w'imyaka mirongo ibiri n'ihadabu y'amafaranga y'amarundi ava ku miliyoni icumi gushika ku miliyoni mirongo ibiri ni ukuvuga uwo wese afashwe ashoboye ubutari hanze ikindi nomenyesha abarundi nuko imbere yo kwiyumvira amahera nk'uko abarundi bayise amahera amahera arahera mugabo igihugu kiguma ari iwawe dutegereza kubanza kwiyumvira ineza y'igihugu je nkavuga yuko n'ivyo atari vyo ari naco gituma hariho abarekuriwe kugura ari vyo twita amakontwara niyo yonyene arekuriwe kugura ubutare abo rero baba abarundi baba abanyamahanga bararekuwe sinumva rero ukuntu kumbure bageze mu rwanda ariho vyozimba mugabo uwo munyamahanga aje mu burundi agaca bazimba nkaca jewe ndavyita ivyitwazo bidafashe ubundi ibiciro ku butare ibiciro hari ibiciro mpuzamakungu ni nka kujya bavunja amahera y'agaciro ubwiye no ku, ku buhinga ngurukana bumenyi ushobora kubona ati idolari uyu munsi ryavunjijwe aya iyero uyu munsi ryavunjijwe aya no ku butare niko bume- bimeze ubwiye urabona ati inzahabu ubu igeze kuri aya koruta igeze kuri aya kwivure igeze kuri aya butare kanaka bugeze kuri aya ari naco gituma ivyo ari ivyitwazo bidafashe kumbure ikintu cigeze kuba giteye ingorane kandi cumvikana ni uko hari igihe abadandaza bameze nk'abahagarika kugura ubutare ibyo byaratumye abimba ubutare bacukura ubutare babushora hanze ko bitwaza ko amatagisi yoba- amatagisi yoba ari hejuru mugabo icyo naco caratorewe inyishu aho itegeko ryasubiwemo na cyane cyane ku bijanye n'inzahabu aho batanga amafaranga abiri ku ijana ya tagisi ubwo akaba yarahindu- yarahindutse agaja ku bice indwi ku ijana zeru virigire zeru seti purusa ivy'ijana indwi aho rero amakontwari yasu- yaciye asubira kugura ku buryo ata muntu n'umwe atacitwazo na kimwe umuntu yoronka kugira ngo avuge ko yashoye ubutari mu bindi bihugu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
twibutse abakomeje kutwumva kuri kino kiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya amerika ku kuri mikoro muri kumwe nanjye eroge buri kaneza turi kumwe n'umushingantahe jean claude nduwayo umuyobozi mukuru w'ikigo bm gishinzwe ubutare n'ubutaka mu burundi mu minsi heza yatugeze kumva mbere umukuru w'igihugu atanga akarorero k'ibiro mwaba musigaye mwinjiza ugereranije no mu myaka iheze tukumva umengo ni akarorero kanini kuko yatanga nko kuva umengo ku biro mirongo ahaba hankuva nk'ibiro nka mirongo itatu ubu hasigaye hava ibiro hashika- bishika ibihumbi mwotubwira hari uwikwibaza ati mbega ukosa gukabya oya ntabwo ari ugukabya na gatoya kuko mu minsi iheze warasanga himbutse nk'ibiramajanane ane mugabo ubu ndo bara- mu kwezi ariko ubu ndo bamenyesha yuko muri rusangi turonka itoni mirongo ibiri ku ndwi ni ukuvuga aho usanga turonka itoni zishika mirongo umunani ku kwezi za burya butare twita turuwate kasiterite koruta na wolfuramite ikindi nababariye yuko muri iyi minsi inzahabu dushora zishoka ni nyinshi cyane ku buryo zisigaye ziri zigira kabiri mu mahera y'agaciro aboneka muri kino gihugu mu bintu leta biva mu burundi bishogwa hanze ivyo rero ntivyari bi- ntivyigera bivugwa ubutari ubwo aribwo bwose ntibwavugwa izo nzahabu ntizavugwa ntaco leta yahakura ku buryo rero nyenicobahiro umukuru w'igihugu ntiyakabije ahubwo yavuze ukuri uyu munsi mwiha amanota muri obm mwokwiha ngahe kwijana kumbure biragoye biragoye kwiha amanota kuko hari igihe usanga umuntu yakoresheje ikirorogwe akiha amanota menshi cyangwa akiniga akiha amanota make kandi ndetse ikigo bm kimaze umwaka umwe gikora mugabo icyo novuga cyo turashima aho tugeze kuko mu gisata cy'ubutare turashobora kwemeza atankeka y'uko gushika ku bice mirongo icenda ku ijana cyangwa ndetse birenga ata fraude ikibaho ariko ahantu tukigwana ko biragoye kandi bikorwa n'abarundi benshi kandi benshi mu gihugu cyose ni ku bijanye n'agataka ibintu vy'amakariyere kwimba amatafari gusatura amatafari kwimba umusenyi n'amabuye ata mpusha zitanzwe aho ndetse tukaba dusaba abajeje intwaro hasi ko babandanya badushigikira badufasha bakaba ijisho ry'igihugu kuko naho nyene leta yarahahombera mugabo na, naho nyene gushika ubu turi ku bice birenga mirongo itandatu ku ijana vyo kurwanya abo bantu bimba bene ivyo bikoresho vyo kubaka ata mpusha bafise muri kazoza nk'umwaka uza ubutihangiro rya obm niriye kuko turumva mumaze gushika kuri binini naho mumaze umwanya muto mushinzwe iki kigo twavuga tuti ihangiro ry'umwaka uza ryo baririye ihangiro nuko nuko ata muntu n'umwe yoba acimba ubutare canke agataka adafise uruhusha ata modoka n'imwe yoba ikigira transport itwara ivyo bintu idafise impapuro zivyemeza iryo niryo hangiro rya obm ni ukuvuga yuko zero fraude muri kino gihugu egome muravuze ibijanye eh, n'iyo frode ko mm, ari iryo hangiro kuyigwanya gushika nti- ku- ku rugero ngira rw'ubusa aha mu karere ka ka- k'ibihugu vya afurika eh, bigize ibiyaga binini harigeze kuba hari umugambi umugambi ujanye no kuraba aho ubutare buva aho bwimbiwe kimwe bita traceability mu gifaransa kugira ngo b- bagwanye ubusuma bw'ubutare n'ibi byita bita minere do sang zo mu gihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu burundi twabona hakiri hagahaze ibi byo byo mubigejeje hehe kugira ngo umuntu amenye ati ubutare bwimbwa aha ntibivemo n'izi ngorane zindi zikunze kuboneka hagati y'ibihugu muramba barangira ubwa mbere ho nobanza gukosora ko noba navuze mu gifaransa mukabishyira mu kirundi umugani w'abazungu traduise turahiri mwavuze kurwanya fraude ku rugero gushika ku busa ku busa ntacyo twaba twakoze nca mvuga ko ari ku rugero rushika ijana ku ijana ko twashyize mu kirundi Eh, ku bijanye na no kwerekana aho ubutare bwagiye buraca icyo twita trasabilite gushika ubu mu gihugu cy'uburundi birakogwa ku butare ko ubutare mu bushoka buvuye mu burundi ni ubwoko bune gusa si ubutare bwinshi gushika ubu ni ubutare bwa koruta ni ubutare bwa kasiterite ni ubutare bwa wolfuramite n'inzahabu ku bijanye rero n'ubwo butare butatu bwa mbere navuze twita ubutare bwa twate kumbure ntiturashika kuco twipfuza ariko iyo trasabilite irere iriho niho ko turashira tuzakorana n'ishamwe ryitwa pact aho duteza gushira ibimenyetso ku butare bukira aho bwimbiwe hama bukazoza gushogwa hariko ivyo bimenyetso vyatanzwe na pact pact nayo si ishyirahamwe ry'igihugu ni ishyirahamwe eh, ryo ku isi ryerekana yuko ibintu biriko biraca mu muco abo bantu bimaze gushika kuri kontwara ni twebwe nyene tugenda tugakurako ivyo bimenyetso hama bugashogwa hanze aho hose pacte iba iriko irabikurikirana dushize ko ibindi bimenyetso duhabwa na pacte nyene kugira babone yuko ubutari bufise site bufise aho bwimba bwavu- bwavuye bikaboneka ko butavuye muri congo butavuye mu rwanda canke muri tanzania ko ivyo bimenyetso bigenda vyerekana aho ubwo butare bwapfuye ari naco gituma ubutare bwose bwofatwa buriko burarengana ico kimenyetso kitariko buca bufatwa ko ico kimenyetso kigira ko aho bwimbiwe aha aha, igisigaye rero ni ugukoresha ikarata twita ikarata ya sepejere ivyo navyo turiko turavugana nabo muri sepejere ubwa mbere usubiye inyuma gato formation ivyigwa ku bijanye n'ivyo vya vya traceability dukoranye na pact vyaramaze kuba ku bahinga ba obm turavuganye n'abakozi ba pacte baraza barakoresha barigisha abantu bacu ku buryo basigaye bamenye- bazi neza uko ivyo bintu bikora kuko twari dufise ikibazo harimwo bashasha naho harimwo bakeyi ba kera barasanzwe babikoresha abashasha nibo benshi abo rero twaravuganye na pacte baraza bariga ku bijanye no gukoresha iyo karta ya cpgr turiko turavugana na, na cpgr murambara na crgr naho nyene ivyigwa vyaratunganijwe ndetse abahinga baramaze ku- kugira imico ibiri y'ivyigwa ku mico itarategekanijwe ni ukuvuga hasigaye umuce wa nyuma uzoba muri uku kwezi kw'icenda ivyo vyigwa biheze duce dushiraho inzego zijejwe gukurikirana ahimbwa ubutare ku masite ko ibikorwa biko biragenda neza ivyo bita inspection ko iyo inspection ibaye niho ba- baheza baka- bagaha amanota ahantu hose himbwa bakaraba ko amanota yakurikirijwe ari navyo baca bavuga ngo cotation rouge cotation jaune cotation vert ahari cotation vert rero niho haba hafise uburenganzira bwo gushora atangorane aha baraba yuko n'agateka kazina muntu kubahirijwe hatimba abana abantu bariko barakora bafise ibibakingira ivyo rero turiko turabikora tukibaza yuko bitarenze mu mwaka uza natwe izo mpapuro zizoba zimaze kuboneka iyo certificat ya seyeregere izoba imaze kuboneka ku bijanye n'inzahabu naho nyine twavuga ko turasabirita irahari turasabirita irahari kuko ntawe ushobora gushora hanze adafise ico twita certificat d'origine abantu barimba bagatwara kuri kontwara kuri kontwari kugira ngo bashobore gushora hanze hateza kuza kubaho umuntu avuye muri obm muri obr muri brb no muri pafu bagaheza bagashirako sinzi ko noyita igufuri ico bita sere mu gifaransa bakagira ico bita plombaje hama bagaheza bagatanga certificat d'origine ku buryo ubwo butare buzoshoboka bazobona yuko izo nzahabu zazananye mu burundi nk'uko twabivuze ku butare buhe- buheze aho naho nyene ba- hari icerekana ko bwazananye mu burundi no ku nzahabu barabona ati izi nzahabu zazananye mu burundi hari ababibaza bati hari ibigo byaje mu kirundi hari n'abashaka kuvuga bati namishitse canke wa muhini mushasha ati hari ibigo byaje mu gato ukabona abakozi babyo nabo bashitse ku rubuga haheze nk'imyaka ibiri itatu bamenyeranye na bajya bakora eh, urudanazo rwa magendu mwarubatse amategeko ku buryo nabo nyene badashobora kwijajara ivyo ni vyo hariho abakoresha kwijajara ariko twige ikintu ca mbere dushira imbere ni inama za misi yose n'impanuro za misi yose Turaba- turabahamagara ngaho bakaja mu nama ni ukwita inama y'i- y'ihugurwa tukabereka ico bakwiye gukora n'uko bakwiye kwigenza iyo bari tukongera tukabagendera iyo bari tukabaza abatwara tukabaza abenegihugu tukabaza abo bakorana uko abantu bacu bigenza bo ntavyo baba bazi mugabo basanzwe bazi yuko twarabagabishije yuko umuntu azofatwa atazogirirwa ikigongwe ndetse leta yarigoye ku buryo usanga baronkabo agashahara kisununuye kurusha abandi bakozi ba leta kugira bashobore kwigenza neza abakeneye akazi rero ni benshi mu gihe hogira uwijajara twebwe nta kinya na cane cane ko basanzwe babizi yuko uwo muntu ash- ashobora guca- aca ahinduka ubwo nyene ndetse agatakaza n'akazi ikindi ni uko twavuze ko hari abakozi basanzwe bakorera ngaha kuri siyeje hakaba n'abakora mu gihugu hagati ni uko mu migambi yacu harimo ko tuza turabahindura kugira ngo umuntu ntagume ari wa wundi kuko burya naho izo ngingo zafashwe umuntu aguma ari umuntu rero kugira ngo tubafashe abantu bamumenyere ntibagira gute ni uko abo bantu tuzoza turabahindura bakaza ngaha ku, ku biro canke bakaja mu ya- mu bundi burere batari basanzwe bakoreramo mu kanya mwavuze muti n'umukuru w'igihugu yavuze ko atawuri hejuru y'amategeko kandi ko uwuye novuga nti atakinya ku bantu bafashwe bafa- ba- bagizwe ibyo kudandaza ubutare twagiye tubibona mu ntara zo mu buraruko cyane cyane abantu bafashwe kandi bagacibwa imanza z'ikibiriraho aho umwana ashimiye n'ubutungane ariko hari abantu bavuga bati n'ubu hari abantu bakigenda mu mutwe bitwaza ngo ni hejuru ni umutegetsi kanaka ntamuvuge n'izina hari n'abakunze kuvuga ngo generale agapfa kuvuga gutyo ubwo nta bakozi banyu nabo bashobora kucaco bakavuga ati "Mm, umuntu ajya mbarira gutya Mm, nabo barize ku buryo bihagarara ko koko aho nabamenyesha ko atabwoba nta bwoba dufise ku bijanye n'ivyo kuko turavye ibikorwa bimaze imisi bikorwa tukaraba uko bigenza tukaraba imiduga bafata ko ubwa mbere ikibazo cyane cyari ku miduga wafata bakakorera mu muduga n'uwanaka abo barazi yuko hagize barendereka nabo n'abajejwe intwaro n'abandi barazi yuko hagize umuntu avuga ati ibi ni naka twe tubaratice mubabarira babarire batubarire twebwe hanyuma natwe bari twe tubabarira icyo rero gica gituma uwo muntu yereko arabesha adasubira kubesha kuko aba azi yuko uwo muntu natwe duca tumurondera kandi biramaze kwibonekeza cyane yuko ababivuga bose biba ari ibyitwazo kumbure kubera bazi ko naka atinyitse kubera ipete ryiwe cyangwa kubera akazi akora bakamwitwaza mugabo muri ko muratera inkuru n'uwo muntu ukumva yuko n'abamwitwaza bamubeshera ivyo bintu atani ivyo arimwo ahubwo nawe ashigikiye yuko itunga ry'igihugu litobandanya risahugwa canke litobandanya rinyuruzwa kandi ugasanga ashigikiye yuko abantu bahanwa ivyo biribonekeza muri ayo manama navuze nyene n'icubahiro mukuru w'igihugu akoresha aho usanga haje abantu bo mu mice myinshi ugasanga uwutwara uwutwara ingabo ugasanga uwutwara abajejwe umutekano ko nibo bakunda kubesherwa baravuze ati turabashigikiye abo bantu nabo guhanwa abo rero bamaze kuvyivugira nta wundi ashobora kuza avuga ngo ngo vyavuye hejuru kuko aho hejuru nabare ko dufatiye ku gihugu hejuru ni ku mukuru w'igihugu umukuru w'igihugu nawe akaba ari we yafashe iya mbere akaba ari nawe yashyizeho urwego kugira ngo rufashe kurwanya ubwo bunyonyetsi ubu rero turabona yuko atankeka kandi noneho naho duca ubu tukanababaza timbe ibyo mugomba mvuga vyo hejuru biracabaho bimwe mwahora mutubarira ko natwe barigeze kuba bitubarira mu minsi ya mbere bakatubara yuko gushika ubu atangorane uwufashwe ahanwa uwufashe atagitugu kimujako ngo uwo muntu murekure ngo ngo atumwena naka canke bigenze gutya uwufashwe arahanwa kandi nta utinya gufata umuntu ngo naka yohava amushira kw'igiture muyobozi mukuru w'ikigo wa bm mwakoze ku mwanya mwahaye radiyo ijwi rya amerika natwebwe turabashimiye kandi n'umunsi wose muzosubira kudukenera karibu kuko bizotuma duha umuco abenegihugu baba bafise ikibazo iki canke kiriya ku bijanye n'ubutare n'agataka turamushimiye umushingantahe jean claude nduwayo ushinzwe ikigo kijejwe ubutare n'agataka mu burundi obm abadukurikiye mwese turabifurije umunsi w'imana mwiza naho ubutaha turagushimiye cyane eloje wirikaneza ku kiganiro utugejejeho ku bijyanye n'ubutare n'agataka mu burundi birumvikana n'ingingo abatwumva benshi badatindaho abatwumva benshi batumva badasobanukirwa kubera ko n'ibisobanuro bitangwa si byinshi ariko uwo mutungo ni umutungo kamere ni umutungo ntagereranywa namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose turabatumiye mutugezeho ibitekerezo byanyu ku ngingo zinyuranye zireba imibereho yanyu zireba kazoza kanyu aho muri aho iwanyu ndavuga n'aho mwiga aho mukorera aho mutemberera ese muhabona iki mwasangiza abandi mu kiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye Etienne karekezi mbifurije kandi gukomeza kugira ibihe byiza
badushingira abagore tutazi batwambitse uruga tubumva batunywesha akanyanga n'urumogi aiswa yatuga kibaya kina mwisho aiswa yatuga polepole tutafika aiswa yatuga tafutisha tutapata polepole tu pole. watangiye urugendo bigoye bakatwita amazina tutitwa badutega iminsi tubumva na n'ubu kandi bagipinga yeah. bamwe batwita abatinganyi badushingira abagore tutazi batwambitse uruga tunywesha kanyanga n'urumogi ayiswa yatuga kibaya kina mwisho